Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu buryo buteze amatwi uyu munsi ni kuwa mbere itariki mirongo ibiri na zitanu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkunikije urabona iryo tumi nkajya zatumye zitagurwa ngaho ishiringi niko ryaduze inka z'itanzaniya zigaca zireka kuza iyino nayo ugaca uyigura ku buzimbe bagaca nka kuyikugurira abajumbura ugaca uyiremura uyiremuye nka kangahe ugaca wahora urangura zitatu ugaca urangura imwe iyo ni sinzi nka yo leonidas umwe mu badandaza b'inka mu isoko ya kireho avuga kuri bimwe mu bituma inka zigurishwa zaragabanutse ku masoko iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye inama abatetsi bajejwe intwaro yo hagati bagize n'abanyagihugu y'imasheke mu rwanda inkuru yerekeye abantu mirongo na babiri bo mu itsinda ry'abayisilamu bambitswe izera na sentare nkuru mu rwanda hamwe n'ikiganiro dr jean minani yahaye iradiyo ijwi ry'amerika turazigarukako mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse neza aloise
mwaramutse frederico damutse n'abaduteze amatwi muri amerika amatohoza y'umushikirizamanza adasanzwe robert mula nta vyemezo yaronse vy'uko yaba perezida donald trump abamufashije kwiyamamaza hamwe n'abo bakoranye mu n'abo bakorana bakoranye n'uburusiya mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu muri bibiri na cumi na gatandatu ibyo biri mu cegeranyo c'ivyavuye muri ayo matohoza cashikirijwe ejo ku munsi w'imana na william barr umushikiranganje w'ubutungane muri leta z'ubumwe za amerika ariko william barr yashikirije ko iyo raporo iteza perezida yagize ati mu gihe iyi raporo iterekana ko perezida yakoze icaha ntacerekana kandi ko yera ivyo nivyo bare yavuze yisunze ivyanditswe na robert mula mula yari amaze amezi mirongo ibiri n'abiri atohoza nimba mu bihe vyo kwiyamamaza perezida trump yoba yarakoranye n'uburusiya canke nimba yoba yararemereye ubutungane mu kurondera guhagarika ayo matohoza abashinga amateka bafise igihagararo muri kongere ya amerika baba bo ku ruhande rw'abademokrate hamwe na bamwe bo mu barepublikani bashigikiye trump bamye basaba ko iyo raporo ishikirizwa ku mugaragaro ukwiri ariko ntibiragaragara ko umushikiranganji bar azobikora iyi raporo ishitse mu gihe haboneka ugucanamwo gukomeye hagati y'abanyepolitike muri amerika muri iki gihe mu gihe kandi ibiharuro vyerekana ko abanyamerika batari bake bashima uko perezida perezida trump ariko ararongora amabanga yiwe nuko yokongera gutorwa mu yindi manda ikintu cyose rero cyoboneka ko ari kibi muri iyi raporo gishobora kuba imbarutso yotuma trump atsindwa mu matora y'umwaka uza akava ku butegetsi atwaye manda imwe gusa ishyirahamwe mpuzamakungu oni rivuga ko ibitigiri by'abapfuye bose bahitanywe n'imvura ivanze n'ibihuhusi ciswe n'igihuhusi ciswe idayi mu bihugu byo mu karere ka afurika y'ubumanuko barenga amajana indwi abarenga amajana ane bapfuye muri mozambike aho abariko barafasha mu bikorwa bibagora gufasha ibihumbi by'abantu bari ku butaka umushikiranganji wa mozambike ajejwe ubutaka n'ibidukikije serso koreira yavuze ko ibintu bitaraja mu buryo ariko ko bisumba uko vyari bimeze kuva imbere yavuze ko abantu igihumbi n'amajana atanu bakiri mu masonga y'amazu abandi ku biti kandi ko abashika ibihumbi mirongo umunani n'icenda bamaze gushigwa mu makambi y'abateshejwe izabo abategetsi muri afghanisitani bavuze ejo kuw'imana ko gutana mu mitwe barimwo n'abatalibani mu mpanuka bw'intara ya helmande kwahitanye abasirikare ba leta baharurwa mu macumi izo ntambara muri disitirigiti ya sangin zatanguye inyuma y'aho ku munsi wa gatandatu abatalibani batereye ibirindiro bitari bike by'abasirikare ba leta mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika umuvugizi w'ubutegetsi bw'iyo ntara Omar Zwak yavuze ko ivyo bitero vyahitanye vyongera bikomeretsa abasirikare ba leta batari bake ariko nta vyinshi yashikirije nayo senatere Muhammad Hashim Alo Kozai avuga ko muri iyo avuka muri iyo district yabwiye ijwi rya Amerika ko abatalibani bishe inteko mirongo itandatu na zitanu harimo abasirikare mirongo itatu n'umunani ba leta ya afghanistan abandi mirongo itatu n'umunani barakomereka perezida ashirafu gani yashikirije ko mu kwezi kwa mbere ko abasirikare barenga ibihumbi mirongo ine na bitanu ba afghanistan bamaze kwicwa kuva ashikiriye ubutegetsi muri bibiri na cumi na kane umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yarashitse hano i Washington kurondera inguvu zo mufasha gutsinda amatora aho yiteze ko Perezida Donald Trump yemeza ko imisozi ya Golane yama yateye amatati yegukiye Israeli. Netanyahu akurikiranywa uh, n'ubutungane ku vyaha vyo kurya ruswa atekanya kubonana na Perezida Trump kuri uyu munsi wa mbere yongera asangire nawe ejo ku munsi wa kabiri. Trump yashikirije ku munsi wa kabiri ko ashobora kwemeza ko imisozi ya Golane yegukiye igihugu ca Israeli imisozi iri mu buraruko bushira ubuseruko ku rubibe Israeli gihana na Siriya yafashwe na Israeli iyambuye Siriya mu ntambara yamaze iminsi itandatu yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi yongera yomekwa kuri Israeli mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe mu gihe Perezida Trump yovyemeza yoba ateye kubiri na politike y'igihe kirekire ya leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'amakungu politike yemeza ko iyo misozi ya golane yanyazwe n'igihugu cya israeli
urakoze aloyize ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini urunani senaride ruvuga ko rwiyemeje kugarukana demokarasi mu burundi no kurwanira iyubahirizwa y'amasezerano yarusha rurashima intambwe rwashitse ko kuva rutanguye uyu mugambi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu umukuru w'urunani senaride dr jean minani iraganira na frederic nkurikije mu majambo make mu nama mwagize n'intumbero nshasha mwahaye urunani senarede mutubwire ibikuru ibintu bikuru bikuru biri muri iyo ntumbero muzoja mu matora twumvise ko mushaka gutahuka mu burundi muzoja mu matora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu runani senarede amatora igihe cose azobera turashaka kuyajamwo mu runani senarede giriteka mugo ico twamba tuvuga n'ubu tukiriko zidushobora kuja mu matora adateguwe neza ameze nk'irya referandumu yagizwe dushaka kuja mu matora twaganiriye ko tukayanonosa tukabona ukuryo azogenda atari amatora y'inkinamico mwihweje iyi migambi mwari mufise mugitangura mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika muri iki gihe ibintu mubona ko mwaranguye n'ibihe senarede yaranguye ibintu byinshi cyane nako mu byo yarihaye kurangura byinshi byarakozwe raba ukuryo irya ntwaro y'ubujumbura imerewe ubu n'umunsi ubona ko ari intwaro aho umuperezida amara imyaka ita ine adasohotse mu gihugu atahagiye uraba ubutunzi bw'igihugu ryo aho bugeze mu bintu twita nk'ibya demokarasi bya bya diplomasi twaratsinze urugamba ariko imigambi yanyu ni kwari kubuza umukuru w'igihugu kuva mu gihugu canke gukenesha uburundi oya twebwe kwari ukugira twereke uburya butegetsi ko bidashoboka ko bigira akagarama ruganda nk'uko mengo igihugu c'uburundi kiri conyene kiri conyene ntabwo twifuza gukenesha uburundi turashaka ko uburundi butera imbere ahubwo abakenesheje uburundi n'abarimwe abavuga ngo babutwara babutwara nk'ibisuma babutwara nk'abacangero ntibabutware nk'abakunda igihugu n'uburundi raba amatagisi barimo baca abanyagihugu raba amakori birirwa barasaba abanyagihugu babajuragira raba abantu bapfa abantu bahunga ukuryo bangana twebwe icyo dushaka ni uko tuganira kandi impera n'imperuka tuzoganira nta yindi nzira dr jean minani umukuru urunani senarede murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika namwe murakoze abanyagihugu bo mu karere ka murenge wa karambi wo mu nyamasheke mu burengero bw'u rwanda ku munsi wa gatanu barakiriye abategetsi mu nzego nkuru z'igihugu barimwo umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati professeur shaka anastase n'inkuru ya temistocle mu tijima umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika
kandi vuba murenge wa karambi wo mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda kuri uyu wa gatanu aho abaturage bakiraga abategetsi mu nzego nkuru z'igihugu barimo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu profeseri shyaka anastase urwo ruzinduko rw'abategetsi bakuru barimo aba gisiviri aba gisirikare na gipolisi rusa n'urwari rugamije gutanga ubutumwa bw'ihumura hikarambi ruje nyuma y'iminsi ine aho hagaragaye abantu babarirwa hagati ya mirongo inani na batanu n'ijana bitwaje intwaro nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutegetsi ndetse n'abaturage bababonye bwana kamari yemeye fabien umuyobozi w'akarere ka nyamasheke yasobanuye uko abo bantu binjiye muri karambi anashimira abaturage uko babyitwayemo babashije kurenga mu murenge wa kirimbi n'agace gatoya katangana n'umudugudu k'umurenge wa macuba bahita binjira muri karambi neza bazamutse uriya mukingo w'uyu muhanda twazamutseho nyakubahwa minisita ndagira ngo mbabwire ko ni aha hepfo batungukiye ariko bahageze bamaze kubivuga bahamagaranye barimo batubwira ngo aba batuye hakurya n'abatuye hakuno bose babatangire kandi babafate impiri ariko twaravuze tuti nimubafata kubera ko bafite ibikoresho bashobora kubarasa tugapfusha abantu benshi nimubakurikire mutwereke aho bagiye inzego zacu z'umutekano zisobanutse ziba zirahasesekaye ahasigaye zirabafata zirabakurikirana ubu zirimo zirabasaba ibisobanuro mu bwenge umusaza kanyamuhanda andereya ari mu baturage bivugwa ko bakurikiranye abo barwanyi ndetse aza no kujyana n'ingabo z'igihugu zabakurikiranye mu ishyamba rya nyungwe aho barwaniye twaragiye tugiherekeza abasirikare tugenda tubereka akayira mu ishyamba bageze ahantu hitwa ku gaterahamwe abariho batangira kurasira ariko barasa bamaze kugira hejuru mu biti e, mu ishyamba rya nyungwe nyine hejuru mu ishyamba bari kurasa rero abandi kuko bari bari hasi turi kugenda dusesera baratubwira ati nimuryame ntimweguke mwegure n'imitwe ariko nimutumubona tugiye tugenda namwe mujye muzamuka mudusanga nimubona dusubira inyuma namwe musubire inyuma mumanuka afande niwe wageze hagati hashize isaha bari kurasa aratubwira ati ntawugwana n'abantu bari mu kirere bari hejuru mu biti bari buriye bari hejuru ati nimusubire inyuma tugende dusubire inyuma ubundi turagenda duhamagaze indege abari ibamanurayo inzego zishinzwe umutekano zivuga ko abo barwanyi bambutse ikiyaga cya kivu bagaca muri humya abaturage bari ku marondo mu mirenge bat batambutsemo kurinda bagera hikarambi kuva ku kiyaga cya kivu ugera aha mu murenge wa karambi mu kagari ka kagarama aho bahingukiye neza ubona ko harimo intera ndende idashobora kujya munsi y'amasaha abiri nibura ku muntu ugenda n'amaguru aho umukuru w'inkeragutabara mu ntara y'uburengerazuba generale major eric murokore akaba yasabye inzego z'ubutegetsi mu mirenge ikora ku kiyaga cya kivu no ku ishyamba rya nyungwe kuba maso kugira ngo hatazagira uwongera kubona aho amenera uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda wanahumurije abaturage ko umutekano wabo ucunzwe neza yavuze ko abo binjiye muri nyungwe banyuze aho ikarambi aho bagiye ubu bashobora kuba baratangiye kwicuza icyabajyanyeyo asa n'uca amarenga ku mirwano yabashyamiranyije n'abo barwanyi generali murokore yavuze ko ingabo z'igihugu zifite ubushobozi buhagije ku buryo we kurwanya batabyita guhangana kuko umuntu ahangana n'uwo banganya imbaraga kandi akaba ari ntaho imbaraga zabo zihuriye n'iz'igisirikare cy'igihugu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu shyaka anastase washimiye by'umwihariko aba baturage ba karambi yabasabye kutarangazwa n'abagambiriye kubahungabanyiriza umutekano ya ndirimbo twasanze muririmba yavugaga ngo nyamasheke ni ni heza ntimuzagire uwe mwemerera kwaza kuyanduza ari abayanduza bagenda n'amaguru ari abashaka kwanduza u rwanda bagenda n'amaguru bakagira ibyago bakayobera muri karambi mukabatambikana ari abashaka kwanduza nyamasheke banyura muri za taragite taragite bya bintu abantu badasobanutse banditse bafite ingengabitekerezo bidasobanutse ibyo nabyo mu byamurure ari n'abavugira ku maradiyo yabaye kure yabaye mu nda y'isi bavuga ibintu bidasobanutse abo bose bashaka kubatesha umwanya banduza mu bime mwayabimye bibaye ubwa mbere inzego izo ari zo zose zigira icyo zivuze ku buryo bweruye kuri abo barwanyi bigambwe n'umutwe wa FLN binyuze mu muvugizi wawo Calixte Sankara nyuma y'aho bagaragariye aho ikarambi ndetse bakaza kurwanira n'ingabo z'igihugu mu gice cy'ishyamba rya Nyungwe gikora kuri uwo murenge icyakora n'ubwo uyu yumvikanye avuga ko hari ibice bimwe by'igihugu bigaruriye muri iki gice cy'uburengerazuba bw'igihugu aho twabashije kugera muri ibyo bice wasangaga urujya n'uruza ari urusanzwe abaturage nabo bakaba batubwiye ko uretse kuri icyo cyumweru nta bandi barwanyi batari ingabo za leta bari bongera kubona aho batuye demistokle mutijima ijwi rya amerika ikarambi ya nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
haribonekeza igabanuka ry'inka zishorwa ku masoko makuru makuru ari mu buseruko bw'urundi abadandaza bazishora bazikuye mu gihugu cya tanzania bavuga ko bagabanije igitigiri bashora kuko atabaguzi baboneka iryo kena ry'inka ryaratumye kandi ibiciro by'inyama bidubuga hagati mu gihugu ni inkuru ya fidel nsabimana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu burundi mu masoko y'inka akomeye kandi ya kera harimo isoko rya kirehe komine mishi intara ya cankuzo mu buseruko bw'uburundi isoko rya kirehe riri ku birometero bitatu ku mupaka wa tanzania n'uburundi ku ruhande rwa zone ya rusagamba disitirigiti ya ngari intara ya kagera mu gihe hatamwa kweze hashoka inka ziri hagati y'amajana umunani n'igihumbi ubu hashoka inka zitarenga ijana na mirongo ibiri ku ndwi bamwe mu bashora izo nka bazikura mu gihugu ca tanzania bavuga ko bagabanije imitaya yo kurangura inka kuko iyo bashoye ntibaronka ababagurira bahabwa nayo duwarudo n'umwe mu badandaza b'inka mu isoko rya kirehe ikibazo mu kutaboneka dushoboye ntitugurisha usanga ibe ari ntoya kandi inka ari nkeya kandi
bibaza ko biva kuki
bibaza ko biva ku bukene turimo izitwa karago ntizikiza n'isuguma ntizikiza urabona naho dushoye zisanzwe ino naho ntizikigugwa bibaza ko ari ubukene sinzi nk'iyo leonidas undi mudandaza w'inka mu isoko ya kirehe abona ko kubona ifaranga ry'amarundi byarataye agaciro bishobora kuba intandaro y'ikena ry'inka urabona iryo tuma inka zatumye zitagurwa ngaho shiringi niko ryaduze inka z'itanzaniya zigaca zireka kuza iyino nayo ugaca uyigura ku buzimbe bagaca nka kuyikugurira abajumbura ugaca uyiremura uyiremuye nka kangahe ugaca wahora urangura zitatu ugaca urangura imwe ni uguhomba twebwe bakorera guhomba ugaca rero warangura zitanu urangura zibiri kugira uhombe make icyo gituma tugura inka nkeya twavuye mu isoko rya kirehe muri komine ya mishiya tugenda tugana irindi soko riri ahitwa mu ishinge muri komine ya kigami intara ya cankuzo abadandaza bahashora inka nabo bavuga ko hari igihe bashora bakarimura batagurishije bigatuma badebukirwa muri ako kazi icyo twaba twibaza icyo twaba twibaza ubu ni ukubera n'abajumbura iyo baje kugura baguma bihagarariye ngaho nyine ukabona uguze zibiri zitatu zubona yabihebye mubwo bwa mbere yaragura zitanu cumi nayo ubu avuga ngo nawe nta tujyana je sinzi icyoba gituma batagura nyinshi nk'uko byahora rero nk'inka uyizanye ugaca uyibikisha bakaguca ibihumbi icumi usubiye ugaruka ku wa mbere wacu usanga ugurishije yabe nyine n'umuzo ugumya ukorera ku buhombe uwayiragiye ugasubira ukamuhemba uguma wahombye muri ayo masoko y'inka ya kirehe na shinge uruja n'uruza rw'abavunja amahera mu mafaranga y'amarundi n'amashiringi y'amatanzaniya baranyuragirana hagati y'abadandaza b'inka bashaka kubavunjira twashatse kumenya ingana ifaranga agira irundi rirutana n'ishiringi ry'abatanzaniya maze twegera abo bavunja bazwi ku izina ry'abavunjayi nabo batashimye ko tubafata amajwi ku vyuma vyacu batubwiye ko amashiringi y'amatanzaniya ibihumbi ijana avunjwa amafaranga y'amarundi ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitanu mu isoko rya kirehe mu isoko rya shinge ibihumbi ijana vy'amashiringi y'amatanzaniya bivunjwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itatu vy'amahera y'amarundi aho ni mu gihe haheze umwaka umwe gusa ifaranga agira irundi ringana ijana ku ijana n'ishiringi igira itanzaniya iryo kena ry'inka ku masoko zisanzwe zishoregwamo ryatumye ikiro c'inyama kiduga kiva ku bihumbi bitanu kija ku bihumbi bitandatu vy'amafaranga y'amarundi ivyo biciro vyaraduze kuri urwo rugero nyene no mu ntara za ruyigi karusi na gitega kubera inka zibagwa mu masoko yo muri izo ntara nyinshi ziba zivuye mu masoko ari ku mipaka y'uburundi na tanzania nk'uko bivugwa na bamwe mu batoza amakori ya komine muri ayo makomine ya kigama na mishiha haraboneka ibihengeri ku mafaranga ya komine yahora yinjira kubera igabanuka ry'inka zishoka zikaba zitanga amakori iyo zigurishijwe ikigama mu ntara ya canguzo mu buseruko bw'uburundi fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu umucamanza muri sentare nkuru iburanisha ibyaha byambukira imipaka yarambitse izera aba isilamu mirongo ine na babiri ku byaha by'iterabwoba bagirizwa mu rwanda abo bambitswe izera bari mu itsinda ry'abayisilamu mirongo ine bagirizwa ibyaha by'iterabwoba ni inkuru ya eric bagira ubusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda sanzumuhire jean claude ntigurirwa umari nyamani yafashe asimani adahamwa n'ibyaha bityo bakaba bagomba guhita barekurwa urubanza
uwo ni umucamanza asoma amwe mu mazina y'abantu makumyabiri na babiri bagizwe abere ku byaha by'iterabwoba bari bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha mu gihe cy'umunsi wose imbaga itegereje kumva ibiva mu rubanza ubutabera bukurikiranyemo abasiramu mirongo ine ku byaha by'iterabwoba byarangiye makumyabiri na babiri muri bo bagizwe abere maze urukiko rutegeka ko bahita basohoka mu buroko nyuma yo kubura ibimenyetso simusiga bibahamya ibyaha uretse aba makumyabiri na babiri bagizwe abere barangajwe imbere na shehe habimana yasini hari n'abandi batatu barimo mucyo abubakar umucamanza yahamije icyaha icyaha cyo kubana n'abana nk'umugabo n'umugore abahanisha amezi atandatu y'igifungo n'ihazabu y'ibihumbi magana abiri y'amafaranga bivuze ko uhereye ku gihe bamaze mu buroko nabo barahita bataha umucamanza yahamije nzaya hamudi na nsengiyumva abudurahimani isumayiri icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba n'icyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba abahanisha gufunga imyaka icumi mu buroko icyo ni nacyo gihano kiremereye cyagaragaye muri iri tsinda urukiko rwavuze ko bagize uruhare rukomeye mu gushaka abajya mu mitwe y'iterabwoba muri rusange igihano kiri ku bantu benshi nicyo gufunga imyaka itanu cyahawe abayisilamu cumi na batatu barangajwe imbere na fundi salimu wari waritiriwe iri tsinda ry'abantu mirongo ine yabahamije icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'umutwe w'iterabwoba ariko abagore batatu barimo uwamahoro zawadi bahamijwe kugira uruhare mu kongerera ubushobozi imitwe y'iterabwoba mu rukiko byari imvange ku bayisilamu bakurikiranaga isomwa ry'urubanza n'abaregwa bamwe mu byishimo abandi mu marira ukurikije uko ibihano byatanzwe kuri buri umwe bigaragara ko umucamanza yabigabanyije cyane ashingiye ku biteganywa n'amategeko mu baregwa hari abari basabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwabo bwose n'abandi bari basabiwe gufungwa hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'irindwi umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka yavuze impamvu yamuteye kugabanya ibihano kugeza kuri uru rwego ariko hashingiye ku biteganywa n'ingingo ya mirongo irindwi na kane na mirongo inani n'itegeko ngendanitse ry'igitabo cy'amategeko hana bakaba bagabanyirizwa buri wese agahanisha igifungo cy'imyaka itanu kubera ko icyaha bakoze nta ngaruka zikomeye cyateje uru ni urubanza rwatangiye saa yine n'igice zo mu gitondo rugeza saa moya z'umugoroba zirengaho iminota mike abacamanza basimburana gusoma imyanzuro y'urubanza mu mapaji asaga magana ane rwari rumaze gusubikwa inshuro ebyiri kubera ubunini bwarwo uru ni rwo rubanza ruburanishijwe ku nshuro ya mbere ku butaka bw'u rwanda ku mubare uri hejuru w'abashinjwa iterabwoba ukigera mu nkengero z'urukiko rwasomerwagaho urubanza wahita guhabona ibimenyetso bidasanzwe ugereranije n'indi minsi umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso mu mpande zitandukanye uhereye ku marembo y'urukiko hagaragaraga abapolisi bahagaze babiri babiri baryamiye amajanja byibura buri umwe afite imbunda nini n'intoya yo mu bwoko bwa masotera hanagaragaye abapolisi bakuru inzego z'umutekano zambaye gisivili n'abashinzwe umutekano w'abanyururu uhereye ku wa mbere kugera ku wa nyuma mu baregwa bakurikiranyweho ibikorwa byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo mu mashyamba ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu bikorwa by'iterabwoba icyo umucamanza yakiburiye ibimenyetso agitera utwatsi bareregwa kandi kwitabira amanama agamije kwigisha icengeza amatwara y'imyemerere y'ubuhezanguni bwa jihadi intambara ntagatifu ya kisilamu ndetse no kurwanya gahunda za leta bararegwa no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba muri rusange hafi ya bose barabihakana bakavuga ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bugaragaza ko bari mu bikorwa by'iterabwoba bamwe bakavuga ko bakorewe iyicarubozo n'inzego z'umutekano zikabategeka kwemera ibyaha mu isomwa ry'urubanza urukiko rwavuze ko ibyavugiwe mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha bitera ugushidikanya gukomeye ku buryo bamwe babigizweho abere bimwe mu bihugu baregwa ko bagombaga kujya gukoreramo ibikorwa by'iterabwoba harimo somaliya ibarizwamo umutwe wa al shababu na siriya ibarizwamo umutwe wa islamic islamic state ubushinjacyaha buvuga ko hari abandi bantu babaga mu mahanga bakoranaga na bamwe mu baregwa mu gutegura ibikorwa by'iterabwoba hari igitabo bivuga ko kibumbatiye inyigisho z'ubuhezanguni bwa jihadi cyasemuwe mu kinyarwanda na shehe mujemagango wari ukuriye umusigiti wa kimironko uyu uvuga ko yasemuye igitabo gifite umutwe ugira uti demokarasi ni idini kandi ni ubuhakanyi yishwe arashwe mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatandatu n'inzego z'umutekano abari gukora imirongo ine batangiye gutabwa muri yombi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari bamwe muri bo bagiye baraswa ku ikubitiro bashinjwa gutegura umutwe w'ingabo ugamije iterabwoba icyaha umucamanza yaburiye ibimenyetso nta n'umwe mu bahamwe n'ibyaha wahise ajurira ubwo urubanza rwari rukimara gusoma ah bagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isamiranyira y'i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni umwanya wo kubashikiriza amakuru ya siporo reka dutega amatwi mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwire zimwe mu nkino zabaye muri iyi ndwi twaraye turangije ikipe y'igihugu y'u rwanda ejo bundi kuwa gatandatu yasuzuguriwe kuri stade yitiriwe felix hufwet bwanyi mu mujyi wa abidjan muri cote d'ivoire inzovu za cote d'ivoire zatsikamiye amavubi y'u rwanda ziyatsinda ibitego bitatu ku busa mu mukino wa nyuma w'amajonjora yari agamije guhatanira itike yo kujya mu irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'ibihugu mu misiri mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyuma yo gutsinda uyu mukino ikipe y'igihugu ya cote d'ivoire yahise igira amanota cumi na rimwe ibona itike yo kwerekeza muri kane mu misiri naho abakinnyi b'umutoza amashami vincent bagaruka i kigali amaramasa u rwanda rwagumanye amanota abiri mu mikino itandatu mu itsinda rya munani u rwanda rwari ruherereyemo rwatsinzwe imikino ine runganya imikino ibiri ntabwo rwigeze rutsinda umukino n'umwe usibye cote d'ivoire indi kipe yo muri iri tsinda yabonye itike yo kujya muri kane mu misiri ni guinea conakry tugiye mu mukino w'intoki wa voleboro ikipe ya gisagara voleboro club irimo kwitegura irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo imyitozo y'iyi kipe irakomeje kandi hiyongereyemo amaraso mashya nk'uko perezida wayo augustin ivuguruzwa aherutse kubitangaza nk'uko mubizi gisagara ni ikipe ihora itwaye ibikombe yaba playoff turacyari twizeye intsinzi turanitegura cyane kuko twenda guserukira afurika mu gikombe nyafurika turategura ikipe ku buryo buhagije ko muzi ko twitegura tariki mirongo itatu kugeza kuri cumi n'imwe tuzaba turi ikayi imyitozo rero irakomeza dushyiremo ingufu mu ikipe ndetse tuzongeramo n'amaraso mashya muri siporo rusange igamije gufasha abaturage kugira ubuzima buzira umuze mu mpera z'iki cyumweru mu karere ka rubavu hazatangizwa iyi gahunda mu yindi sura nk'uko tubitangarizwa n'uhagarariye icyo gikorwa nelson mukasa mu rwego rwo gukomeza gufasha abantu no kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza binyuze muri siporo dusanzwe mutumenyereye dukorera mu mujyi wa kigali na n'ubu turacyahakorera nubwo tugiye kujya hanze y'umujyi hari siporo yindi turimo gutegura izajya ibera ku kivu abantu bakunda kujya ku kivu bajyaga bagenda bakoga bagakina vore ariko noneho burya ni byiza ko habaho n'izindi siporo abantu bakinira bakinira ku mazi hari siporo bita aqua gym hari kickbox hari aerobics hari taibo so zose tuba tuzikorera ku mucanga hariya ku mazi iyi siporo rusange ku nkombe y'ikivu i rubavu izatangizwa ku mugaragaro kuwa gatandatu w'iki cyumweru tariki ya mirongo itatu muri uku kwezi kwa gatatu yari claude munyandinda i kigali
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatuma karara yadufashe kwegeranya ibiganiro tubateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.